ili Nijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo perezida wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI asaba u Rwanda kuba mu muryango w'iyo sentare perezida wa sentare kizigenza y'u Rwanda yagize ico abivugako tujya ku ijambo rya ICC eh, ni ikibazo cya diporomasi akavuga ati wenda habaye opotuniti ko ah, icyo kintu cyaganirwaho byaba byiza mwadufashije kugira ngo u rwanda rube mambe ya ICC uwo ni sam rugege perezida wa sentare kizigenza mu rwanda mu burundi imigambwe imwe imwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ikorera mu ntara ya gitega ntiyakira neza ukugene ata bantu ifise mu mugwi wigenga ujejwe amatora muri iyo ntara naho umugwi himbaza drummers w'abavuzi b'ingoma b'impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda warasezerewe mu mahiganwa wari witabiriye mu gihugu ca kenya mara imbere yuko dushika kuri ayo makuru yose tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya Alois urakoze fide turahera ku makuru avugwa ku burundi ishyirahamwe riharanira agateka na muntu human right watch risaba igihugu cya tanzania gukingira impunzi z'abarundi aho kuzihungura bitavuye ku bushake bwabo bill frelick umuyobozi ajejwe igisata cy'agateka k'impunzi muri human right watch yashikirije ko tanzania ikwiye gutangaza ku mugaragaro ko ata mpunzi zizotahukanwa ku nguvu canke ngo zisabwe kwiyandikisha ku rutonde rw'abataha batabishatse abategetsi ba tanzania batangaje umugambi wo kuzoba barungitse impunzi zose z'abarundi ibihumbi ijana na mirongo umunani na bitatu ziri muri tanzania imbere y'uko umwaka wa bibiri na cumi n'icenda urangira Frelick asaba umuryango umwe bwa Afurika kusaba ibisobanuro nimba Burundi na Tanzania by'ukuri bazoshira mu ngiro uwo mugambi bumvikanye ko mu gihe byokorwa ubumwe bwa Afurika bugakurikirana ivyo bihugu bibiri ku guhungabanya uburenganzira bw'impunzi umushikiranganji w'uburundi ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu pascal barandagiye we yashikirije ko izo mpunzi zibuzwa gutahana hasi ku bw'inyungu zayo bwite zijanye no gutakaza ubuzi uburundi kandi bwemeza ko umutekano ukwiye mu gihugu kw'abana babwo ata mpamvu yotuma babandanya kugorerwa mu mahanga abasivili bashika cumi na babiri barishwe mu bwicanyi bwari butumbereye amakambi y'impunzi mu buraruko bushira ubuseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko byashyikirijwe n'abategetsi ejo ku munsi wa kane abel aringi arongoye teritwari ya jugu yabwiye itorukanizo ry'amakuru ry'abafaransa ko ibitero bitatu bitandukanye mu ntara ya ituri mu ijoro ryo ku munsi wa, wa gatatu byanakomerekeje abantu batatu abandi bane barakomereka amazu atari make yarimwo abakuwe mu ngo zabo n'intambara yaraturiwe nk'uko abandanya bishikiriza ibyo bitero byabaye nyuma y'ibindi byahitanye abantu cumi na bane muri ako gace nyene mu gatondo ko ku munsi wa gatatu nyene muri afurika kandi perezida wa sudani y'ubumanuko salva kiir yashikirije ko mu kwezi kw'icumi na kumwe hategerezwa gushingwa leta y'ubumwe naho hari ibibazo bitari bike bitaratorerwa inyishu yabishikirije mu masengesho yatunganije ku kirimba ciwe ejo ku munsi wa kane perezida kiir yavuze ko mu gihe umuhari splmiyo utavuga rumwe na leta wokwanka ishingwa ry'iyo leta izindi mpande zasinye amasezerano y'amahoro bakwiye kuja hamwe bakayishinga perezida kire yahaboneye n'akaryo ko gutegeka abasirikare hamwe n'abajejwe umutekano guhagarika ubusuma ku banyagihugu ku murwa mukuru juba hakoreshejwe ibirwanisho abantu bashika ku gihumbi barimwo abategetsi ba leta abacamanza aho mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki hamwe n'abakuru b'amadini nibo bari bitabiriye ayo masengesho yatunganijwe na perezida ejo ku munsi wa kane hano muri amerika leta z'ubumwe za amerika yarirukanye ku butaka bwayo abanyakiba babiri bari mu baserukira icyo gihugu muri oni ibagiriza kuba bagerageje gukora ibikorwa bibangamira inyungu za amerika ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu ntibwashize ahabona amazina y'abo bantu canke ngo butange amakuru y'ivyo bagirizwa gukora umuvugizi wabwo morgane ortagusi yashikirije ko bak bakoresheje nabi uburenganzira bahawe bwo kuba ku butaka bwa amerika yavuze kandi ko abasigaye muri uyo mugwi userukira kiba muri oni bazobuzwa kuja mu kibanza kiri mu gace ka manhattan i new york ahari icicaro ca oni umushikiranganji wa kiba ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu bruno rodriguez yise ico gikorwa ca amerika co kubirukana ko kidasobanutse kandi kubagiriza ko baciye kubiri n'amaha n'amabanga yabo ya kidiporomasi ari nko gutuka igihugu ca kiba umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu mike pompeo yashikirije ejo ku munsi wa kane ko afise amakuru ahambaye agenewe perezida donald trump ku kuntu yovyifatamwo ku bitero mu bibanza vyimburirwamwo ibitoro muri arabia saudite inyuma yo kubonana n'abategetsi ba arabia saudite na emira zunze ubumwe z'abarabu uwo mudiplomate wa amerika yashikirije ko habaye uguhuza gukomeye ko irani ariyo yakoze ibyo bitero mu mpera z'indwi irangiye byahungabanije icya kabiri cy'ibitoro arabiya sawudite cimbura ariko uwo mutegetsi ntiyashikirije uko amerika igiye kwishyura kuri ibyo bitero
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye u rwanda aho umuyobozi wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi ikoreraye mu buholande cire oboe osuji ari mu rwanda mu gikorwa cyo gukarisha ubwenge bw'abacamanza ku mategeko mpuzamakungu yagiranye ibiganiro na perezida wa sentare kizigenza y'u rwanda professor sam rugege vyagarutse ku ngingo zirimwo no gusaba ko u rwanda rwoja mu bihugu vyemera kandi bikorana n'iyo sentare ivize icicaro mu buhorande ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu asumta kaboyi umucamanza ebowe osg akaba na perezida w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha icc ari mu rwanda aho agiye guhugura abacamanza b'urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'abacamanza b'urukiko rw'ubujurire n'ababuranisha bene izo manza ku rwego rw'ubujurire uyu muyobozi wa icc yavuze ko ibyo azigisha aba bacamanza bo mu rwanda bifitiye ubumenyi ndetse n'uburambe yavuze ko yabaye umushinjacyaha mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u rwanda ictr aba uwunganira abandi mu mategeko ubu akaba ari umucamanza ari nawe uyoboye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha icc umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga mu rwanda avuga ko batumiye uyu muyobozi wa icc kuko abacamanza b'u rwanda bashaka kwiyungura ubumenyi mu kuburanisha biriya byaha mpuzamahanga bigendanye n'ibyaha byo guhohotera abantu ibyaha by'intambara n'ibindi usibye ikibazo cyo guhugura aba bacamanza umuyobozi wa icc yanasabye ko u rwanda rwakwinjira mu banyamuryango ba icc perezida w'urukiko rw'ikirenga profeseri samu rugege avuga ko nubwo mugenzi we yabimusabye ko u rwanda rwaba umunyamuryango wa icc ko we n'urwego ayobora batabifatira umwanzuro ko ari icyemezo cya politiki ibyo ibyo kujya muri icc ni ikibazo cya diporomasi ntabwo ari ikibazo kireba urukiko rw'ikirenga kubera ko wenda dufite aho duhurira nk'abacamanza niyo mpamvu twabivuzeho akavuga ati wenda habaye opotuniti ko icyo kintu cyaganirwaho byaba byiza namwe mudufashije kugira ngo u rwanda rube mambure ya icc profeseri rugege yavuze ko yamugaragarije impungenge z'uko ibihugu byinshi bya afurika bitishimiye uru rukiko rushinjwa ko rwibasira abanyafurika aho kuba uruharanira ubutabera mpuzamahanga nk'uko rwitwa nk'abanyafurika natwe tubona ko hari hasa n'ahari ikibazo cy'uko urukiko rusa n'urwibasiye abanyafurika nta wundi muntu murakurikirana utari umunyafurika ibihugu nka siriya nka mayinima bariya ba ruhinja birukanye mu gihugu cyabo abandi bakicwa abandi bagasenyerwa bakavuga ati rwose icyo kibazo turakizi kandi turimo kugerageza kugikoraho kugira ngo n'abandi bose bakora ibyo byaha nabo baburanishwa kuba urwo rukiko rusa naho rukurikirana abanyafurika gusa nanjye ntabwo bishimishije igihugu cyacu ntabwo kibyishimiye bagomba kugaragaza ko hari ikirimo guhinduka kugira ngo natwe tube turugirire icyizere ni kenshi perezida paul kagame yakunze kumvikanagaho imikorere y'uru rukiko rwa icc aho avuga ko rwashyiriweho rwitwa urw'isi ubu bikaba bisa nk'aho rwashyiriweho gukurikirana abanyafurika gusa perezida kagame yakunze kuvuga ko abanyafurika baburanishwa na ruriya rukiko usanga akenshi ibyaha baba barabikoranye n'abandi ariko bagakurikirana bo bonyine icc yashyizweho n'amasezerano ya roma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri ngo ucire imanza bakoze ibyaha mpuzamahanga birimo ibya jenoside ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu ubu uru rukiko rufite ibihugu ijana na makumyabiri na bibiri byasinye ku masezerano arushyiraho ari nabyo byemerwa nk'abanyamuryango barwo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tuze mu burundi aho imigambwe imwe imwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ikorera mu ntara ya gitega itakira neza ukugene atabantu ifise mu mugwi wigenga ujejwe amatora muri iyo ntara babishikirije ejo kuwa kane aho uwurongoye umugwi seni yatangura gushira habona intonde z'abazotunganya amatora ku rwego rw'intara n'inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abanywanyi baryo mushikirizwa na desire hatungimana
kuri uno wa kane abagize umugwi seni bishikiye mu gihugu hagati gushira habona intonde z'abatowe kugira baje mu migwi yigenga ijejwe amatora mu ntara petero karaveri kazihise arongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu yaranguriye icyo gikorwa mu ntara ya gitega yabwiye abitavye icyo gikorwa intumbero yaco twaje kuberekana twaraba hirya n'ino twararabye amadosiye dusangana abantu bamaze kwizigirwa n'imigwi bavamo ni kuvuga imigambwe amashyirahamwe amashengero twabizigiye rero natwe ntorera kubizigira mugabo kandi tuza kubaza abenegihugu bose nk'uko babibonye tukabahamagara tukagira inama nk'iyi kugira babone hanyuma igihe hoba hariho icyo bakema umwe n'uwundi baze bagishikirize mu bari bahari nta n'imwe bavuze bati uyu muntu turamuziho ikintu cyotuma atajya muri uwo mugwi urutonde rw'abantu cumi na batatu bagize sepi gitega bashyizwe ahabona ku mugwa mukuru wa politiki mu burundi ariko rero bamwe mu banyamigambwe ivuga ko ikorera mu makomine cumi n'imwe agize intara ya gitega baridoga ko ata muntu n'umwe wabo ari muri uwo mugwi muri abo harimo umushingamateka ndiho ku bwayo norbert arongoye umugambwe sawa nyafrodebu muri iyo ntara twabyakiriye nabi cyane ku buryo byace bitwereka igikorwa cya mbere ni ishyize ahagaragara yuko bigoye rwose kwizera uwo mugwi ko uri kubakora mu butungane utunganiriza bose umuganga utabanyapfuzibu mu ntara ya gitega intara igizwe n'amakomine cumi n'imwe umuganga utabanyapfuzibu uraserukiwe muri ayo makomine yose turamaze kuja gukorerayo amanama dufite amaperumananse n'ayandi turiko turugurura ariko rero igihe tuzi yuko igikorwa cy'amatora hanini cega imigambwe twatangaye rwose kubona ata muntu n'umwe badushiriye mu rwego rwo gucungera ayo matora mu rwego rw'intara ni ibintu rero byatubabaje twibaza twifuza yuko no kuri seniyo kwikubita agashi bigaragara yuko bariko barakora ata muco urimwo bariko barakora bakorera mu bintu bisa no kurenganya iyindi migambwe eka na bamwe mu bari mu migambwe yaronkejwe abari mu mugwi sepi gitega ntibashima ingene hari imigambwe atagikorwa na kimwe ikorera mu ntara ya gitega yaronkejwe ibibanza muri uwo mugwi mufasoni belize iradukunda aserukira umugambwe senere muri sepi gitega ari mu bafise akangonongono igenwa ry'abantu ku bwacu turarikenguka mugabo tugumana ibibazo n'ubundi kubera ko ari imigambwe itaserukiwe kandi ifite abanywanyi egireje amashirahamwe yaserukiwe amadini n'ubwo atari yose ariko umuntu agumana akangonongono kubera ikibajya bobo bataserukiwe umuntu aca yibaza impamvu nabo bataserukiwe mugabo nyene ku buryo bitaturaba siniyizi impamvu yabikoze tubishima uko umukuru w'umugwi seni avuga ko ishingwa ry'imigwi yigenga ijejwe amatora mu ntara yubahirije ibisabwa n'amategeko nk'ubwoko n'igitsina kazihise akavuga ko kubona hari imigambwe itaserukiwe igitega ko ari ibisanzwe kuko iserukiwe mu zindi ntara twebwe twisuze yuko imigambwe yemewe imigambwe ikorera mu ntara mugabo kandi ntitwashoboye gushyiramo imigambwe yose mu ntara zose Ntivyo- ntivyari gukunda kandi n'ibibanza bihari ntibishobora kugira ngo bijye imigambwe yose mu ntara zose ntibyokwira ni ukuvuga imigambwe mutabonye ngaha iri mu yindi ntara kandi ibyo ntibisanzwe kuko ngaha nta migambwe mirongo itatu yari kuza dufite ibibanza cumi na bitatu mugabo rero umugambwe utaje ngaha uja ahandi nta mugambwe usanga uri hose kiretse imigambwe imwe imwe mubona yuko koko imigambwe yamaze gushinga imizi gusumba iyindi yose urongoye umugambwe sndfdd mu ntara ya gitega umushingamateka george nshimirimana wewe arakenguruka igikorwa c'umugwi seni afise ico asaba abazaba bajejwe amatora mu ntara gukora ibikorwa bazaba bajejwe ataho bahengamiye uko niho tuzobona ko ababarungitse babarungitse babizeye nico kinini twobipfuriza kuko bobo bazobe aba arbitre ataho bahengamiye eh, kugira ngo no hanyuma babizere kandi birinde ico cyose eh, coza kutuma bakora nabi umugwi sepi ujejwe amatora mu ntara ya gitega uko ari cumi na batatu bava mu migambwe nka sndfdd senel florina radebu iprona pmp amashengero n'amashyirahamwe amwe amwe petero karaveri kazihise arongoye umugwi seni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu akavuga ko ekereziya katolika itaserukiwe kuko ata dosiye n'imwe yatanze
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda umusaza dasiyani nyirinkindi aba mu karere ka muhanga mu bumanuko bw'u rwanda atabaza inzego zitandukanye azisaba kumufasha kumenya aho umuhungu wiwe aherereye edouard niyo ndamya agiye kumara amezi atatu yarabuze abamubonye bavuga ko yatwawe n'inzego z'umutekano zimukuye mu modoka yiwe igihe yari kaja mu gisagara ca kigali aho yari asanzwe akorera imirimo itandukanye erike bagira ubusa araduha inkuru y'idonido ikibazo mfite ni umwana wanjye nabuze maze kumubura nza gushakisha imodoka ye yaratwaye ayirimo nyisanga aha- ahitwa i masoro mu mujyi wa kigali uwo ni umusaza dasiyani nyirinkindi wo mu murenge wa keza muhanga mu majyepfo y'u rwanda wabuze muhungu we bwana eduwari niyo ndamya w'imyaka mirongo itatu n'ine y'amavuko nyirinkindi avuga ko muhungu we agiye kumara amezi atatu bitazwi aho aherereye uyu musaza avuga ko mu makuru yahawe ari uko muhungu we yari mu modoka ye yo mu bwoko bwa dudu afatirwa n'abapolisi ahitwa rugenzi mu karere ka kamonyi hafi na kigali bamushinja gucuruza imyenda yambawe izwi nka caguwa nyirinkindi avuga ko akimara kumenya amakuru yashakishirije henshi hashoboka Eh, namushakiye henshi nta sitansiyo n'imwe ya polisi ntagezeho i kigali cyane cyane niho nakunze gushakira mu bihe bitandukanye nyirinkindi avuga ko yagiriwe inama yo kujya gushakishiriza imisoro mu barwanya amagendu ku ishami ry'ikigo rwanda revenue authority cy'imisoro n'amahoro avuga ko akihagera yahasanze imodoka ya muhungu ifite plaque raa magana atatu mirongo cyenda na rimwe x avuga ko yabwiwe kujya gushakira igikondo ahazwi nko kwa kabuga mu kigo cy'inzererezi ariko naho bakamusiragiza igikondo nagiyeyo nagiyeyo inshuro nyinshi ariko izo nibuka neza ni nk'inshuro esheshatu ngenda bambwira ngo ninsubire imasoro ngo nta burenganzira bafite bwo kumunyereka nagera nanone imasoro bakambwira ngo ninsubire igikondo kwa kabuga ubwo ngubwo mbega ngwa mu gihirahiro numvise binaniye niko gushakisha uburyo nandikira inzego zindi nkuru ni mu gihe madame alexia niyo nteze mushiki wa niyo ndamya wabanje kugera imasura abapolisi ngo bamubwiraga ko nabo batazi irengero rya musaza we baratubwiye ngo basanze ngo imodoka ngo iparitse yonyine umuntu ntawe babonyemo ngo bayisanze ku muhanda ngo bakayitera burake dawuni akaba ari yigeze aho ngaho imasoro baratubwiye ngo natwe ngo nidukomeze dushake ngo ni tubatanga kumubona tuzababwire ngo nabo nibadutanga bazatubwira ni ingingo ishavuje bikomeye umusaza nyir'inkindi byarambabaje nabitereyemo umutwe kubona ubura umuntu ukamubura amanzaganya ntunabone n'aho aherereye niba n'icyo yaba abazwa cyerekeranye n'icyaha yaba yarakoze ngo agaragare ahanirwe kimwe n'uko bigenda mu mategeko y'u rwanda ahubwo ukamubura gusa narababaye cyane narababaye byarambabaje nahombye byinshi hari ibaruwa ijwi rya amerika yabonye ifataho kopi ni ibaruwa bigaragara ko yanditswe n'umusaza dansiyani nyir'inkindi ku itariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka muri iyo baruwa asaba umuyobozi mukuru w'igipolisi urwego rw'ubugenzacyaha ribu n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane transparency international rwanda kumufasha kumenya aho umuhungu we aherereye ku murongo wa telefone ye ngendanwa twahamagaye bwana modeste mbabazi uvugira urwego rw'ubugenzacyaha ntiyitaba twanamuhereje ubutumwa bugufi tugira ngo tumubaze kuri iki kibazo ntiyabusubije amazina yanjye muyakuremo kubw'umutekano umutekano wanjye kuko urumva niba umuntu afungwa akaburirwa irengero bakanahakana ko batamufite nanjye wabona baza kumpiga uwo ni umwe mu nshuti ya niyo ndamya wemereye ijwi rya amerika ko yasanze igipolisi cyamufatiye kuri ruriba yarangije kwambuka nyabarongo azi i kigali bamwambitse amapingu ngo hari ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa karindwi nasanze bamwambitse amapingu yicaye hasi warambaza imodoka urayizi ndayizi nsanga njya nyitwaraho kuko yajyaga anayintizaho rwose ni nk'inshuti yanjye uyu twise bosi kubw'umutekano we avuga ko niyo ndamya yafashwe n'abapolisi bamubwira ko yari apakiye caguwa ni ibintu bidasobanutse ukuntu utamenya ikiba kibyiye yihishe inyuma none iyo umuntu afungwa ntagaragare kandi yafashwe n'igipolisi cy'u rwanda ntibamugaragaze urumva rero kiba ari ikibazo gikomeye hagati aho tuba tutazi mu ibaruwa nyir'inkindi yandikiye inzego asaba ubufasha hagaragaramo ko umuhungu we yaba aherereye ahazwi nko kwa kabuga igikondo akibaza impamvu baba baramujyanye mu nzererezi umuhungu wanjye ntabwo ari inzererezi ntabwo yatwaraga imodoka adafite ibyangombwa rwose byo ubwo rero nanjye kumufata bamujyana mu nzererezi ni icyo kintu cyanyoye ku murongo wa telefone ye ngendanwa ijwi rya amerika yavuganye na bwana eme bose ni bamwe ukuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco mu rwanda atubwira ko iki kibazo atakizi ariko anadusaba kumuha imyirondoro y'uwo musore bivugwa ko ari igikundo bakamushakisha umwe mu banyamategeko we yatubwiye ko ufatanywa ibicuruzwa bya magendo nk'uko ajya yunganira abantu mu nkiko aba agomba gushyikirizwa inkiko akaregwa icyaha cyo kwica amategeko ya gasutamo ibihabanye niba ujyanwa mu nzererezi ku bw'uyu munyamategeko ni ugushaka kumwumvisha gikondo hazwi nko kwa kabuga mu mujyi wa kigali mu bihe bitandukanye hakunze kutavugwaho rumwe umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu human rights watch mu byegeranyo byayo yakunze kuvuga ko atari gereza atari icumba atari n'ibitaro ahubwo ko hakusanyirizwa abafatwa nk'ikibazo ku mudendezo w'umujyi wa kigali kandi bakazahava baranegekaye umusaza nyir'inkindi ngo yabajije iby'imodoka ya muhungu we baramusubiza nabajije ibyayo barambwira ngo imodoka yo ngo ninyibagirwe ntayo nteze no kubona byose ndubura byose bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umugwi himbaza drames w'abavuzi b'ingoma b'impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda warasezerewe mu mahiganwa wari witabiriye mu gihugu cya kenya waviriyemo mu gice cya kabiri gishyiri cya nyuma ni ihiganwa ryateye impari nyinshi gushikaho abategetsi b'u Burundi bagiriza u Rwanda ko rwivye ingoma z'u Burundi kandi ko bagiye kwitwarira ico gihugu muri UNESCO umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre clave niyo nkuru yaganiriye n'abo bavuzi b'ingoma bamaze gutahuka i kigali banavuga ico biyumvira kuri izo mpari
ubu ni umurisho w'ingoma zivuzwa na club himbaza ikorera i kigali mu rwanda ni umugwi ugizwe n'abasore cumi na batanu cumi na babiri muri bo ni impunzi z'abarundi batatu nabo ni abanyarwanda bavuza ingoma z'ikirundi kandi mu buryo bwa kirundi hagati mu kwezi guheze k'umunani uwo mugwi witabiriye ihiganwa ryitwa east africa's got talent ryahuje imigwi ndangakaranga k'ibihugu bine aribyo kenya cakiriye ayo mahiganwa u rwanda tanzania n'ubuganda club himbaza yaviriyemwo mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma kuwa munguheze kuri yannick niyo nzima amenyerezwa umugwi akaba n'umuvugizi wawo ni intsinzi ikomeye n'aho batatwaye igikombe kuba wenyine twashoboye kugera hajya ahantu ni intsinzi kuri twebwe demisinario kuyigeramo ryari ryoroshe twarahakuye experience twarahakuye abagenzi twarahakuye abandi ba artiste uwo murisho uryohera abawuvuza ni wabuze gutuma uburundi ishavu riniga ubushikiranganje bw'inkino n'imico kama buvuga ko uwo mugwi wiyitiriye ingoma z'uburundi nabajije umumenyereza wawo igihugu bagiye baserukira hagati y'ico bahunze n'ico babamwo ubu Eh, ntabwo twari duserukira yaba uburundi yaba u rwanda twapurayinze ukwacu Eh, ibintu by'imbibe twe ntitwitira ko nshaka
kumwe bw'ibihugu mu rwanda ntibagira bati mwaserukiye u rwanda kuvuga ngo twaserukiye ngo u rwanda ati muri siyo tuba ntitumaze imyaka ine tuba tuba mu rwanda ariyo tuba ntawe twari kuruserukira ntacyo byari kuba bitwaye kuko n'umukinnyi w'umupira w'amaguru baramutuma ko aho yumva biba hanze ashobora guhitamo akavuga ati ngewe nzogendera uburundi ariko origine ntimumvako aguma ari umurundi kandi iyo atsinze igitego abarundi aho bari natwe atakibira inkamba baravuga ati waba umurundi wacu yatsinze umushikiranganji pelate niyo nkuru yasohoye itangazo rivuga ko banegura ingendo ya club himbaza kuko batari bambaye imyambaro yerekana idarapo ry'uburundi abavuza uwo murisho bobo barahafitiye insiguro ni uburenganzira bwacu kandi banashaka se n'itegeko mu myaka za mirongo irindwi na mirongo umunani eh, ingoma bambara eh, rouge blanc eh, inubuza amabara ya korona imbere yaho ntibambara mu cndfdd y'ubundi bambara mu mitingi yabo bambara amasiko y'inkona ya cndfdd iki rero ibyo ni ibintu bashatse kuburira ko gusa kubera yuko ataciza cyumva ku mpunzi imbere y'ubutegetsi eh, bw'uburundi kwerekana idarapo y'igihugu siko gukunda igihugu kuko hari n'abazambaye ariko bakiba igihugu bakica abantu baka n'ingoma yacu kenshi iba iriko ikimenyetso ca inyafurike kuko twadusha imbere ubumwe ubumwe bw'abanyafurika uburundi bwahavuye butunganya imyiyerekano i bujumbura yo kwiyamiriza ico bise ubusuma bw'imico n'akaranga uwo mugwi wowo iyo wari uri i nairobi mu mahiganwa wemeza ko ico gikorwa cabahanye inguvu yamara baragaya iyo nyifato babona ko ako gashavu gafatiye ku mvo za politike bijya n'ibintu nyine abanyapolitike bashatse ku- kudugira ko ni ukwihamenye n'abatwenzi kubona aho gushyigikira abarundi bene banyu bari hanze y'igihugu aho bari kuva mu myiyerekano bavuga ati turashaka ko ba- impunzi zitaha swat bakavuga ati kadushyigikira abarundi bakora pafominga mu ntuze yacu ariko kuja kwiyamiriza atari cyo byari guhindura tubabifashe nko gusamaza abarundi murabona amatora aregereje ijwi ry'amerika ryabajije uwahoze ari umushikiranganji w'imico kama mu burundi dr alphonse rugambarara nawe nyene abona ko ari imvo za politike umurundi wese iyo patrimoine ni iyiwe aba mu mahanga arafise uburenganzira kandi ahubwo arasabwa kuvuga patrimoine y'uburundi kuyerekana kuyishyira imbere none abo bariko barabashyirako ibirego byinshi bonezerwa yuko basubiye i burundi iwabo boza bazanye intambo eh, z'ikinyekongo z'ikiganda z'ikinyarwanda ntushobora kwaka umurundi icari akaranga kiwe ku murundi kagizwe n'ivyo vyose vyo kumenya eh, imico kama y'igihugu wamwatse kumbure ukuba i burundi mugabo ntiwakuba i Muru- uburundi mu mutima wiwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ingoma z'uburundi zashizwe ku rutonde n'igisata unesco c'ishamwe mpuzamakungu oni kiraba imico kuva ico gihe ingoma z'uburundi ni itunga ridatizwa kandi ritiganwa ni naho ico gihugu gifatira mu kuvuga ko kizokwitwarira u rwanda ko rwatwaye izo ngoma mu mahiganwa yamara uwo mugwi urahakana ko ataho uhuriye n'imigwi yagiserukira u rwanda east africa's got talent yateguye iriganwa ryateye impari yavuze ko byari rigenewe abanyagihugu bose canke abafise uburenganzira bwo kuba mu bihugu bine arivyo rwanda kenya tanzania n'ubuganda abo bateguye ayo mahiganwa bati club himbaza irimwo abafise uburenganzira bwo kuba mu rwanda pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.